mende abuela papa onyera atafika kwawo itanenatano kakunyetsaba titazinikira lino koma ife mina ikwilwa tusapawo bisika timaupwete katika nena mauola kwa tingafusa chifukwa tumitima yesu kumabeba tsogolo tsogolo akwela baba yera adzafika kwawo nenata onjetsa vantu itazindikira bwino inutuka tsogolo ine tsogolo mendema wapera atafika kwawo itanena ntano takonjetsa itazindikira bwino patsogolo Let him just welcome you, brothers and sisters, wherever you are, to this Ngwe, Malawi, as well as Kasungu Grace Church gathering, whereby Christ alone is preached without compromise. And uh, we'll sing a song that says, Pass me not, O precious Savior, hear my humble cry. We'll sing in our local language. after scripture reading, go into the same verse song into English version. Nyimbo namba la 20 um, msandipitilire Yesu katero tikakhala ndikuwerengedwa kwa mawu a mchingelezi katero tikaimba ya mchizungu yake namba la 81 then titabuleni namba la 20 nyimbo za tuzo msandipitilire Yesu sandipitilire Yesu Yesu Yesu wapo unijemuikana eaoza kwadila ti kwadila kwadila Yesu yambo Sondeno titi chachi mamwe chachi Our scripture reading from the Old Testament will come from Psalms chapter 23, verses 1 through 6. Masalimo muto 23 ndima yake yoyambayo ukalekeza ya 6 imene tiwerenge mchipangano cha kale kwa kuwerengedwa kwa mawu masalimo 23 vesi 1 kutsika munsi maakula kuti salimo la davide psalms of david the lord is my shepherd I shall not want. Two, he maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy Lord and thy staff, they comfort me. Five. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Six. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. For sure, the Lord is our shepherd, and he, he leadeth his own to the still water. He stores the souls of the elect. They will just sing the same song in uh, in, uh, in English, Psalm number 81. nyimbo nambala 81 ya mchizungu yomweyo kantaudzira kwa yachishewe imene timayimba Pass me not, O gracious Savior, O King, my Abba. Others thou art glory, oh, do not pass me Let me adore the Lord's Oh, Father, kneeling there in ocean, oh, heaven, Savior, do not pass me by. Trusting only in thy hearing, oh, I need thy face. Heal my wounded, broken body. Oh, by thy hand. Savior, Savior, take my heart, Lord. Father, speaking Lord. Oh, I was drinking. Oh, what life Oh, in heaven. Savior. Thou art Oh, you not pass me, Savior, Savior, Thou art worthy, Thou art worthy. Local dialect scripture reading will come from John chapter 10, from verses 1, whereby Brother Felix Mandalas will lead us. Book la Yohane 10, verse 1. Za mbusa wa bwino. Indetu, indetu, ndinena ndi inu. Iye osalowa mkola la nkhosa pa khomo, koma akwerera kwina iyeyu ndiye wakuba ndi wolanda koma iye wakulowera pa khomo ndiye m'busa wa nkhosa iyeyu wa pa khomo amtsegulira ndipo nkhosa zimva mawu ake ndipo ayitana nkhosa za iye yekha mayina awo nazitsogolera kunja pamenepo adatulutsa zonse za iye yekha azitsogolera ndipo nkhosa zimtsata iye chifukwa zidziwa mawu ake verse number 5 koma mlendo sizim- sizimtsata koma zimthawa chifukwa sizidziwa mawu alendo fanizo ili yesu adanena kwa iwo koma sanazindikira zimene yesu analinkulankhula nawo verse 7 chifukwa chake yesu adanenanso nawo indetu indetu ndinena ndi inu ine ndine khomo la nkhosa onse amene adza m'tsogolo mwa ine ali akuba ndi olanda koma nkhosa sizimva iwo ine ndine khomo ngati wina alowa ndi ine adzapulumutsidwa nadzalowa nadzatuluka nadzapeza busa verse number 10 tsiku dzambala koma kuti ikabe ndi kupha ndi kuononga ndadza ine kuti akhale ndi moyo ndi kukhala nawo ochuluka ine ndine m'busa wabwino m'busa wabwino ataya moyo wace chifukwa cha nkhosa verse number 12 Mm, wolipidwa amene sakhala m'busa amene nkhosa sizili zace zayekha aona m'mbulu uli nkudza nasiya nkhosazo nathawa ndipo m'mbulu uzikwatula nuzibalalitsa chifukwa ali olipidwa ndipo sanasamala nkhosa verse number 14 ine ndine m'busa wabwino ndipo ndizindikira zanga ndi zanga zindizindikira ine monga atate wandidziwa ine ndi ine ndimdziwa atate ndipo nditaya moyo wanga chifukwa cha nkhosa verse number 16 ndipo nkhosa nkhosa zina ndili nazo zimene sizili za khola ili izinso ndiyenera kuzitenga ndipo uh, zidzamva mawu anga ndipo zidzakhala gulu limodzi m'busa m'busa mmodzi chifukwa cha ichi atate andikonda ine chifukwa ndinataya ine moyo wanga kuti ndikautengenso verse number 18 palibe wina andicho- andichotsera uwu koma ndiutaya ine ndekha ndipo ndili nayo mphamvu ya kuutaya ndi mphamvu ndili nayo ya kuutenganso lamulo ili ndinalilandira kwa atate wanga ah, panakhalanso kutsutsana pakati pa ayuda chifukwa cha mawu awa vesi namba 20 koma ambiri mwa iwo adanena ali ndi chiwanda nachita misala mukumva iye bwanji vesi 21 ena adanena mawu awa sali a munthu wogwidwa chiwanda ayi koma chiwanda koma chiwanda chikhoza kumtsegulira maso wosaona vesi 22 koma kunali phwando lakukonzekanso m'yerusalemu nyengoyo ndi yachisanu ndipo yesu adali kuyendayenda mukachisi mu khumbi la solomo pamenepo ayuda anamzungulira iye nanena ndi iye kufikira liti musinkhasinkha moyo wathu ngati inu ndinu khristu tiwuzeni momveka yesu anayankha iwo ndakuwuzani ndipo simukhulupirira ntchito simukhulupirira ntchitozi ndizichita ine m'dzina la tate wanga zimenezi siz- zindichitira ine umboni verse 26 koma inu simukhulupirira chifukwa simuli amwa nkhosa zanga verse 27 nkhosa zanga zimva mawu anga ndipo ine ndizizindikira ndipo zinditsata ine ndipo ine ndizipatsa moyo wosatha ndipo sizidzawonongeka ku nthawi yonse ndipo palibe munthu adzazikwatula mdzanja langa vesi namba 29 atate wanga amene anandipatsa izo ali wamkulu ndi onse ndipo palibe wina angathe kuzikwatula mdzanja la atate vesi namba 30 ine ndi atate ndife amodzi amen amen Ayi. ine ndi atate ndife amodzi let us close our eyes and pray tipemphere our dear heavenly father we thank you this afternoon here in malawi morning in usa because of whatever lord you have set forth for your elect thank you for the amazing food that lord you have already set forth for your people so that the people might have a luncheon might have a dinner might have a breakfast eating the spiritual food that gives nourishment to the lives of the elect only. We worship you and bless your name only. Father, we pray because of Brother Ken, who is to preach, uphold him with your power so that he might speak the oracles. He might speak whatever God you are to communicate to your people. Use him, Lord, in the name of Jesus Christ and him crucified. We worship and glorify your name. Amen. Brother Ken, take the microphone. Now it's your time. Preach whatever God spoke to you this afternoon here, morning there.
Thank you very much. Let's take our Bibles and look together in Hebrews chapter 7 and verse 19 through 28 is my text.
tiye nditsakuleni mabhaibulu athu mbuku la ahebere mutu 7 ndi maka na- ah, ya 19 kulekeza 28 ndi uthenga umene tiphunzire mtsiku la lero aheberi chapter 7
And my subject is Christ our high priest.
mutu wa phunziro lathu limene tigawane mtsiku la lero ndi yesu khristu mkulu wa nsembe wathu
Now in the Old Testament, God established the priesthood whereby men that were chosen of God served as representatives of the people before him in worship.
mcipangano cha kale pamene mulungu amapanga kachisi adasankha ansembe gulu lina limene limatcha ansembe woti aziyimira wanthu azilumikizana ndi wanthu ngati chithunzithunzi cha mtsogolo cha zimene yesu adakachite wansembe okhalanji wanu
There were two types of priests. There were those that were called the Levitical priests, and their role was to serve the high priest.
ansembe mchipangano cha kale adalipo a mitundu iwiri ansembe oyamba gulu la ansembe loyamba anali alevi aku mtundu wa levi amene ntchito yake kunali kupanga unsembe kugwirira unsembe kutumikira wansembe wamkulu Of those Levitical priests, God appointed Aaron and his sons as the high priest.
njeno mwa wansembe amenewo mulungu adasankha aloni kukhala wansembe wamkulu woyang'anira ansembe anzakewo So there was an order in how it was that these were to approach unto God. They just could not come and go as they pleased.
mulungutu adayika dongosolo ndi ndondomeko ya mmene anthu ayenekera kubwera kwa mulungu sanali munthu kungobwera vwachavwacha kungoti ena funo kakumana mulungu nikubwera ayi padali ndiye ndondomeko njira zoti anthu azidutsamo kuti akakumane ndi mulungu God is holy and just, and therefore it required that these should approach unto him just as God himself dictated.
mulungutu ndi woyera komanso ndi wolungama chifukwa cha chimenecho adapanga dongosolo ndi cholinga choti anthu popita kwa mulunguyo azipita mwa dongosolo abwino chifukwa kupita kwa mulungu amene ndi woyera komanso wolungama They were to offer sacrifices unto the Lord on behalf of the people.
ansembewo ntchito yawo kunali kumapereka nsembe pa maguwa ansembe kuperekera anthu kuti machimo awo akhululukidwe But now here is in verse 19 of my text, Hebrews 7, a startling statement, perhaps, but it says, The law made nothing perfect.
chifukwa chache bukulo likuyamba mu ndima ka 19 ya heberi 7 ikuti pakuti chilamulo sichidachitira kanthu kakhale mopanda chilema In other words, God never established that Old Testament priesthood to be a way of salvation.
kulankhula kwina zikutanthauza kuti mulungu sadakhazikitse ansembe ndi usembe wonse ndi nsembe zonse zimene amaperekazo kuti zithandize anthu kupulumuka ayi That's because this was established as a picture or a type of a better priesthood to come.
koma kuti ichi mulungu amakhazikitsa ngati chithunzi pakulankhula za wansembe wamkulu amene atadzabwere amene ali wansembe wolungama amene atadzaimire anthu ndi machimo a anthuwo akhululukidwe The way the Spirit directed the writer to the Hebrews to state it here in verse 19 is that that law could make nothing perfect, but the bringing in of a better hope did.
ndi chifukwa chache mulungu pakuona ichi adalankhula mu ndima yaka 19 pamene anayamba kuti pakuti chilamulo sichi- sichinachitira kanthu kakhale kopanda chilema pakapitiriza kuti ndipo kulinso kulowa kwa- kulowa nacho chiyembekezo koma choposa The better hope is the Lord Jesus Christ, who was to come and fulfill all of those types and pictures and promises.
akamati chiyembekezo choposa amalankhula za yesu khristu amene adayikidwa mtsogolo kuti adzabwera kuti akakwaniritse malonjezano onse ndi abwino pa anthu ake That's why verse 19 says, By the which, in other words, which hope, we draw nigh unto God.
ndifaka kupitiliza pa ndima ka 19 nusu yokumapeto kuti chimene chiyandikira nacho kwa mulungu kutondaka chiyembekezo choposacho chimene chimatipititsa kwa mulungu
Here's an amazing truth that from the beginning of time, ever since the fall, God has never changed his way of salvation or how it is that sinners are to approach unto him.
komatoya apa tikuona kudabwitsa kwa mulungu kuti mmene adapangira akuchokera pachiyambi mpaka pano sadasinthe njira imene pamayendekera anthu adutsemo kuti akakumane ndi mulunguyo
We still need a sacrifice.
pakufunikabe nsembe yoti iperekedwe kuti munthu akhululukidwe machimo ake sembe yofunikira pa china chilichonse We still need a high priest to represent us before God.
timaswekabe tikhale ndi wansembe wamkulu amene atakatimire kwa mulungu Nothing has changed there.
palibe tu chimene chidasintha mmene adachikhazikitsira poyamba mpaka na pano zili momwemo But what has changed is who that sacrifice is.
koma kuti chimene chidasintha nchakuti kodi nsembeyo ndi ya ndani imene tiziperekedwayo yokhululukira machimo a anthuwo And what has changed is who is that high priest.
chimene chidasintha nchakuti kalekale wansembe wamkulu adali munthu koma pano wansembe wamkulu ndi wina
If we don't approach unto God as he dictates, even today, then it is false worship.
ngati anthu sangabwere kwa ambuye monga mmene mulungu adali- adayikira kuti anthu abwerere kwa ambuye moteromo ndeti kupembedza kumene anthu akupembedzako nkwachinyengo nkuonama ndi kosayenera
We don't bring sacrifices of animals.
ifetu pano sitimapereka nsembe za nyama ayi At one point, that was required that they be without blemish.
chinthu chimodzi chimene tikuchiona chakuti ngakhale munthawi yopereka nsembe za nyama amati nsembeyo izikhala yopanda banga ndi yopanda chilema Before we gather for worship, we don't have a human high priest today that takes a sacrifice and pours out blood in order for us to worship God.
kalekale mmene zidalili ndi panopa kudatsweka zoona kuti anthu asadalowe mapemphero kuti apembedze aperekekaye mwana wankhosa wopanda banga ndi wochiya wopanda chilema wansembe auperekekaye amupha aperekeye paguwa la nsembe anthu asadalowe pamalo opembedzera But we do have a sacrifice that's required, and that is the sacrifice of the Lord Jesus Christ Himself.
chifukwa ti mulungu nthawi zonse amafuna nsembe ife tinenekera tiziperekabe nsembe kuti munthu ati- mulungu atikhululukire ndiye nsembeyo mulungu adadzipangira yekha kuti akhale yesu mwini thupi lake likhale nsembe yotiperekera ifeyo And we do have in the Lord Jesus Christ that high priest that God required.
kalekale tumafunika pakhale wansembe wamkulu wansembe wamkulu tidapatsidwa ameneyo ndiye yesu khristu But you'll notice the contrast here between those priests of the Old Testament and Christ, our high priest.
komatu tikuona zinthu zina zimene zimafanana zosiyana zake pakati pa an- wansembe wamkulu wa mchipangano cha kale amene adali ndi munthu ndi wansembe wamkulu wa mchipangano chatsopano amene ndi yesu khristu So, what we see in this text is why Christ is that better hope and why it is it is through him that we draw nigh unto God. No other way.
funso lachidziwikire ndi lachionekere lakuti ndi chifukwa chiyani timayenekera kukhala ndi wansembe wamkulu ndipo ndipo ndi chifukwa chiyani yesu ali wansembe wamkulu wokwanitsa kukhululukira machimo a wanthu So notice here the contrast and comparisons between the Old Testament priests and Christ, our high priest.
tateni tioneni kufananitsa mmene kumafananira wansembe wamkulu amene amamchotsa mu gulu la wanthu yesu khristu amene ali wansembe wamkulu makono ano Here's the first contrast in verse 20. It says, And inasmuch as not without an oath he was made priest.
choyamba chimene chikuonekera apa ndi ndime 20 imene kuti ndipo monga momwe sikudachitika kopanda lumbiro You see, there were those that would argue, well, Christ didn't qualify as a high priest because he wasn't of Aaron's descent. He was of the tribe of Judah.
chimene chikuonekera apa nchoona kuti alipo anthu amene amene kuti yesu khristu sakuyenera kuti akhale wansembe chifukwa kuti adamutenga ku fuko la yuda pamene ansembe kalero adalamulira kuti azitengedwa ku fuko la levi
But nonetheless, that's how God purposed it so that we could see the difference between those Old Testament priests that came from Aaron and Levi and Christ, the high priest of the tribe of Judah.
koma chifukwa chimene mulungu adasankhira kuti wansembe mchipangano cha kale azichokera kwa aloni komanso kwa mtundu wa levi pamene yesu amene adakakhale wansembe wamkulu asakachokere ku mtundu umene kufuko limeneli akachokere ku fuko la yuda lakuti mulungu adachita kukonza kuti achite chomukomera aonetse kusiyana pakati pa ansembe amchipangano cha kale ndi yesu amene wansembe wamkulu weniweni
Some might say, well, then how was he set apart as a high priest? Because the Old Testament high priests were set apart with an oath, with a consecration.
ndi awena mkozi omakhala ndi fu- ngati yesu akhale wansembe wamkulu kudwa mwambo wake wompangire kukhala wansembe wamkulu udachitikira kuti popeza ansembe akale amachita kuwalumbiritsa ndokhala mwambo woti wawalumbirisa kuti ndiwo mwayamba usembe mwayamba ubusa uchita ulumbira
The way verse 20 is written, it's stating when it says, and inasmuch as not without an oath he was made high priest, it's saying that he too was set apart with an oath.
nchifake ndimaka 20 kuti ndipo momwe monga momwe sikudachitikira kopanda lumbiro iye nkukhala wansembe popeza ansembe akalewo amakhala mwa lumbiro
Go on and see in verse 21 how this was fulfilled because it, the writer says, For those priests were made without an oath.
chifukwa chikuonekera mu ndime ya 21 imene akuti pakuti iwotu anayesedwa ansembe kopanda lumbiro In other words, if they were of the line of Levi and of the sons of Aaron, then they that is what qualified them to be priests.
chimene akutanthauza nchakuti munthu kuti ukhale wansembe umayenera ubadwire ku banja limene lija kotero kuti padalibe chinthu china chimene chimakulamulira kapena kuyenereza kuti ukhala wansembe ayi chifukwa chakuti ubadwira ku banja la aloni banja la levi umakhala wansembe kale
But the Lord Jesus Christ, as it says here, this with an oath. In other words, this was a special consecration of the Lord Jesus Christ. He didn't just come into this by lineage because he was not of the line of Levi and Aaron, but by the appointment of God himself.
ndichivoere ndimaka 21 nyusa pakatiwe kuti koma iye ndi lumbiro mwa iye amene ananena kwa iye walumbira ambuye ndipo sadzalapa kuloleza kuti adakhazikika pamphano kuchita adafanga ndi mulungu So if anybody would ask, well, what qualifies the Lord Jesus Christ to be that high priest, seeing he's not of Aaron's descent? The answer is God himself appointed him.
ndiye ngati munthu adakhala ndi funso lina kuti chifukwa chani mukhoza kumunena yesu khristu ngati wansembe wamkulu pamene sadabadwire ku banja la levi sadabadwire ku banja la aloni yankho lomveka bwino lakuti ndi mulungu amene adalumbira kuti iyeyo akhale wansembe wamkulu ndipo sadzalapa sadzasinthanso mulunguyo
says there, an oath by him that said unto him, The Lord swear and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek.
ndi chifukwa chache akulilankhula momveka bwino kuti koma iye ndi lumbiro mwa iye amene anena kwa iye mbira ambuye ndipo sadzalapa iwe ndiwe wansembe nthawi yosatha la chizungu limati monga mwa ma- mwa mwambo wa melkisedeki
Melchizedek was a king and a priest of the Old Testament that came out to meet Abraham after Abraham had come back from delivering Lot and his family from captors that had come and taken them.
buku lathuli sadalembepo kuti melkisedeki koma la chizungu adalemba melkisedeki adali mfumu yayikulu imene imachita kuti mfumu yamtendere ku salemu imene idali mu nthawi ya chipangano chakale chonse amalamulira ndi mfumu melkisedeki ndipo adayamba kuonekera poyamba abrahamu atakamenya nkhondo yopulumutsa loti pochoka kumeneko adakumana ndi melikizedeki pa njira ndipo adapereka nsembe kumpatsa melekizedekiyo
The name Melchizedek is actually a title. We don't know where this man came from, and after that encounter with Abraham, we don't know where he went. He is without beginning and without end. But the name Melchizedek actually means the king of righteousness.
dzina loti melikizedeki limatanthauza mfumu yachilungamo koma baibulo silimaonetsa kuti melikizedeki adabadwa liti adachokera kuti koma lidakangoonekera pamene abrahamu akuchoka ku nkhondo adakangokumana naye melikizedeki ali mfumu kale mfumu yachilungamo nkungokumana naye uja nkupereka nsembe ndi baibulo silimaonetsa kuti ada- adakumananso ndi abrahamu adapita kuti ayi adangosowa pomwepo sadaonekenso chimodzi chachikulu chimene tiyenekera kudziwa nchana kuti melikizedeki dza- dzina lake limatanthauza kuti mfumu yachilungamo komanso yamuyaya So just as Melchizedek, we know nothing of his beginning and we know nothing of his end, but that person, Melchizedek, served as a type of our Lord Jesus Christ, who is without beginning and without end.
amen ndiye melikizedeki popeza alibe chiyambi komanso alibe chitsiriziro koma abrahamu atangokumana naye adapereka nsembe kwa ameneyoyo chimene chija chidali chithunzithunzi cha yesu abrahamu adakumana ndi yesu pamene pajapo ndiye maso ake adaona kuti yesu ngoyamba komanso otsiriza amene alibe chiyambi komanso chitsiriziro nchifukwa adapereka nsembe kwa iye uja
And when it says here that this with an oath by him that said unto him, The Lord swear and will not repent, he's actually quoting from Psalm 110.
ndi chifukwa chache mauyawa onena kuti koma iye amene anena kwa iwe walumbira ambuye ndipo sadzalapa iwe ndiwe mwana wanga ah, iwe ndiwe wansembe nthawi ya- nthawi yosatha mauyawa akutengedwa ochokera m'buku la masalimo 110 I'll tell you this if you have a child, don't call him Melchizedek. That was reserved for Christ alone.
wow mufuna ndikuwuzeni inu amene mukadabereka wana chonde musakesere dala mwana wanu mutcha melekizedeki ndi dzina limene adachilolipangamo paderadera loyimira yesu khristu yekha Here in Psalm 110 in the Old Testament, it's foretelling the work of the Lord Jesus Christ as king and priest.
kula masalimo 110 mchipangano chakale likulankhula kulosera za yesu khristu ntchito yake ndi kukwaniritsa konse kwa maudindo ake onse zimene atagachite masalimo 110 peji 560
I'll just mention that to you so you can go back and read that later, but this is what the writer to the Hebrews is noting here when he says, The Lord swear and will not repent. He'll never turn back from this one who was established as priest and king in Melchizedek, in his order. In other words, this one that he raised up just for a time in the Old Testament to serve as a type of the Lord Jesus Christ.
ndiyeno buku la M- nkhani ya melikizedeki adangoonekera kanthawi kamodzi mu nthawi ya abrahamuyo ndi cholinga chokavumbulutsa kuti kuli yesu khristu amene akubwera mtsogolo amene ali wamuyaya amene samasinga amene alibe chiyambi ngakhale chitsiriziro ndiye kumene ku buku la eberi kumene tawerenga kuja kuti yehova adakupangira wansembe sadzalapa kutanthauza kuti zimene mulungu adazikhazikitsa sizimasintha zili momwemo
As we come back here to Hebrews 7, we see then how, in contrast to these Old Testament priests, in contrast even to Melchizedek as a king and priest, it says, verse 22, but so much was Jesus made a surety of a better testament.
kwachache monga taona kuti yesu khristu akufanana ndi ansembe a mchipangano chakale komanso akufanana ndi wansembe wamkulu amene amaonekera mchipangano chakale tikuona mu dimaka 22 ya heberi mutu 7
That word surety in verse 22 means somebody who takes complete charge of another to themselves, to their account.
mawu amene akuti momwenso yesu wakhala nkhoswe ya pangano losatha ndiye mawu oti nkhoswe amatanthauza kuti ndi mkhala pakati amene azitenga zinthu uku kukazitumiza uku ndipo na amene aziyanjanitsa zinthu kwa iye anthu aja kuti agwirizane
Today, if you were to go down to the bank to get a loan, the bank is going to ask somebody else to sign as a guarantor in case you can't fulfill your obligations, then that person would fulfill them for you. That's a guarantor.
mawu oti nkhoswe panopa mudapita ku banki kuti mukatape- mukatenge ngongole ku banki mumafunika mukhale ndi munthu wina oti akuchitire umboni ndi cholinga choti ngati inuyo mutalephera kubweza ngongoleyo mboni ija ikakubwezereni m'malo mwanu ndimene momwe akamati nkhoswe mkhala pakati
But a surety is somebody who stands in the place of another who has nothing. In other words, there is nothing that they can bring to this, so it takes the surety to stand completely in their place without requiring anything of the other.
chikole chimatanthauza kuti ndi chinthu chimene chimakhala pa- chimakhala mkhala pakati pa munthu wina amene ali ndi zinthu ndi wina amene alibe kena kalikonse ndiyeno chikole chija chimakuyimira iweyo te ndi zinthu kuti ukhale mkali
See, there are those today who think that Jesus is a guarantor for them. In other words, they try their best, they bring what they can, and wherein they fail, then they say that Jesus stands in for them as a guarantor. And together, they think that that's how they have acceptance with God.
pali anthu ena amene amamuona yesu khristu ngati wopemphapempha ndipo amamuona ngati yesu khristu angoyima pena pake audikirira iwowo chimene atachitewo zimene zipangitse yesu kukhala ndi wanthu wona kuti iwo amayesetsa kupanga- kubweretsa wanthu kwa mulungu ndiyeno zikawalephera amamdandaulira yesu kuti pepatu walephera kukhala zinthu nakani ineyo pamene sindinapange izi nalepheretsa kukupatsa zinthu ndiye wasauka anthu aja omwe afuna ajawo walephera kukhala nawo chifukwa ine sindinakubweretsere amamuona yesuyo ngati wopemphapempha kuti amasowa wanthu But the truth is that none of us has anything at all to recommend us to God. So we don't need a guarantor. We need a surety. We need one who does the work from beginning to end and takes it all upon himself, for which God then is well pleased in him, the surety.
nkhani yayikulu yonena kuti ife tonse sitimasowekanso munthu wina kuti atipititse kwa mulungu komanso tilibe kamene tikhoza kulankhula ngati chikole kamene kakhoza kupangitsa yesu khristu kutilandira ayi koma tikusoweka chikole china wina wake apereke chikole ife amene tilibe kanthu kena kalikonse ndiye yesu adayima ngati chikole chathu kuti tikhale chipulumutso chimene tidalibe kwa mulungu And that's the glorious good news of the gospel that the Lord Jesus Christ is that surety. He is that high priest that represents his people before God.
ukutu ndiye kukongola kwa uthenga wabwino kuti yesu khristu ndiye chikole chathu amene akutipatsa kutiyenereza kuti chipulumutso tichilandire iyeyo adalima- adayima m'malo mwathu before iye akadapanda kuyima m'malo mwathu ife chipulumutso sitikanachipeza
So it's shown us that everything about the Old Testament, as beautiful as it is in type and picture, can never compare to the one that it foretold, the Lord Jesus Christ.
kuti ndiye kukongola kwa uthenga wabwino umene ukuperekedwa kwa ife kuti popanda yesu khristu ife chimene ife tikanakhala nacho chimene tidakhala nacho chifukwa iyeyo adakhala chikole chathu chotipezetsa zimene ife timazisowa ndicho chipulumutso chimene ife tidangochipeza mwaulere ti adayima m'malo mwathu kuti atipatse chipulumutso chija So in this we see both a hope of those for whom Christ is that representative. We also have a warning not to go back to that law and try to pick it up and think that somehow we now can finish or add to what Christ did.
komatu chimene chikuoneka yapa tsopano choyamba pali chiyembekezo onse amene khristu adabwera kukawafera adawapatsa chiyembekezo komanso pali chenjezo kuti inuyo amene khristu adakuferani maso anu azindikira ndi kuzindikira chipulumutso chanu musabwererenso ku chipembedzo cha ntchito musabwererenso ku masanzi kukatsata chilamulo ayi musabwererenso mbuyo See, today there are many, many preachers who set themselves up as being the new priests. So it's through them that the people now can have access to God, and they set themselves up as those priests.
mmasiku ano alipo gulu lina la wanthu limene limadzitcha kukhala azibusa akuluakulu ansembe atsopano amene amati amayima pakati pa wanthu ndi mulungu ndipo ngati inu mukufuna mulungu akuchitireni mfundo zichitike bwanji akupempherereni ine ameneyo amene atha kulowetsani kwa mulungu dziwani limenelo ndi bodza la mkunkhuniza mwa wa mulungu amenewo
Do you realize that through the work of the Lord Jesus Christ in the New Testament, that everyone that Christ redeemed is a priest before God?
komatu nkhani yakuti anthu tonse amene khristu anatifera tidzazindikira izi kuti zakantha imenenso adafa pa mtanda mchipangano chatsopanochi tonse tidapangidwa kukhala ansembe timapita tokha kwa mulungu kupemphera
If you look at Revelation chapter 1 and verse 5 and 6, you'll see what the word says.
mukawerenga chivumbulutso 1 ndi maka 5 ndi 6 muona chimene akutanthauza pamenepo momveka bwino Revelation 1 5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood.
ndi maka ya 5 ya chivumbulutso wana akuti ndi kwa yesu khristu mboni yokhulupirikayo wobadwa woyamba wakufa ndi mkulu wa mafumu a dziko lapansi kwa iye amene anatikonda ife natimasula ku machimo athu ndi mwazi wace And then look at verse 6 and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.
ndi maka 6 akuti natiyesa ife ufumu tikhale ansembe a mulungu ndiye atate wace kwa iye kukhale ulemerero ndi mphamvu kunthi- kufikira nthawi za nthawi ameni So, for any man to set himself up as a priest before God on behalf of the people, he does so to his own condemnation, because everyone that Christ has redeemed is a believer priest.
ndiyeno ansembe amene amadzikhazika okha kuti akhalira oyimira wanthu amadzimva ngati kuti iwo aja ezo choti akapite kwa mulungu kuti asaonongeke koma limenelo ndi bodza chifukwa wokhulupirira aliyense amene khristu adamufera samasowekanso wansembe wina chifukwa iye adapatsidwa unsembe ndipo ndi wansembe akhozapita kwa mulungu nthawi ina iliyonse mopanda chomutchinga That being said, there still is ever only one high priest that we serve, and that is the Lord Jesus Christ.
nkhani yakuti pali wansembe mmodzi wamkulu ndi woona amene ndiye yesu khristu yekha basi
Just like in the Old Testament, the priests served the high priest. The sacrifices that they brought were those animal sacrifices. We, as God's priests today, serve our high priest, but the sacrifice by which we come is that which he himself offered through his shed blood.
nkhani imene kuonekera apa yona kuti wansembe amagwira ntchito kukhala pansi akulu ndi chimodzimodzi mu masiku ano adawasera adawapanga kukhala ansembe amene atumikira wansembe wamkulu amene ndi yesu khristu So, coming back here to Hebrews 7, this is why we see that there had to be a change. Those priests of the Old Testament did not continue forever. In other words, they died, and then others had to be raised up in their place.
Iye akazikuona kusiyana pakati pa ansembe amchipangano chakale ndi wansembe amene akuonekera mchipangano chatsopano amene ndi yesu khristu mindima yake ya 7 chifukwa ansembe onse amene amasankhidwa mchipangano chakale adafa pamene wansembe uyu sadafenso koma adakakhala adakwera kumwamba nakakhala pa dzanja lamanja la mulungu That's what it says in Hebrews 7:23, and they truly were many priests because they were not suffered to continue by reason of death. There had to be somebody always taking their place.
ndipake ndimaka 23 ya heberi 7 akuti ndipo iwo ndiwo ambiri adakhala ansembe popeza imfa idawaletsa asakhalebe amafa ansembe akalewo Now here's the contrast in verse 24, but this man because he continueth ever hath an unchangeable priesthood. In other words, he'll never ever cease being that high priest for which God the Father established him.
ndi chifukwa chapa pali kusiyana pakati pa ansembe a mchipangano chakalewo kuti amafa imfa imawaletsa ndi ansembe a mchipangano chatsopano vesi 24 limene akuti koma iye kunena za yesu chifukwa kuti akhala iye nthawi yosatha ali nawo unsembe wosasinthika kutanthauza kuti unsembe wake sumatha ayi So do you see why he's called the better hope?
kodi mukudziwa chifukwa chimene adamunenera kuti iye ndiye chiyembekezo choposa Do you see why he is the surety of a better testament, as we see in verse 22?
kodi mukuziona chifukwa chimeneyo akukhalira nkhoso ya pangano loposa monga ndima ya 22 akulankhulira
Do you really want to go back under that Old Testament law and have human priests that live and die, and yet no perfection, no salvation can come from them?
kodi inu mumafunitsitsanso mutabwerera mbuyo mupite ku chipembedzo chakale muzikagwira ntchito pansi pa azitumiki ena ake akakutengeni iniyo ngati iwo ansembe anu woti muzikaperekanso sembe mukalephere machimo anu kuchotsedwa chifukwa chikhulupiriro chanu mwayika pa wanthu mumafuna mtatero Remember, verse 19 began with the law made nothing perfect.
musayiwale ndimaka 19 yayamba nkuti chilamulo sichinachitira kanthu kakhale kopanda chilo- ah, chilema
Hope is in this one who came and fulfilled the law.
chilamulo chidalephera kukwaniritsa ah, chilamulo chilungamo chonse
That's why verse 25 says, Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
ndichifukwa chake ndimaka 25 ikunena kuti kuchokera komweko akhoza kupulumutsa konsekonse iwo akuyandikira kwa mulungu mwa iye popeza ali nawo moyo wace chikhalire ku- kuwapembedzera iwo
The way it's written, to make intercession for them, tells us that it's not for everybody. Christ is not everybody's high priest, it is for them who are described here that come unto God by him.
chimene chikuonekera yapa sikuti yesu khristu ndi wansembe wa wina aliyense ayi chifukwa vesiyo ikulankhula kuti iyeyo amapulumutsa konsekonse iwo akuyandikira kwa mulungu nsozoti ngwansembe waokhawo amene adayandikira kwa mulungu amene mulungu adawakoka kuti ayandikire kwa iyeyo iye amakhala wansembe wanthu amenewowo osati anthu onse pa dziko lapansi ayi There are many today that claim to have Jesus as their Savior, they claim Him as their high priest, and yet they are not coming unto God by Him. They come by their will, they come by their works, and again, they just claim His name, hoping that that will be enough for God to accept them. But here it is exclusively those that come exclusively by Him.
kali gulu la anthu ambiri limene limaganiza kuti yesu ndi m'busa wawo ndipo limaganiza kuti zimene amachita iwowo yesu adawalandira ndipo amauza anthu kuti mukangolandira yesu mukangopanga chisankho chanu kufuna kwanu mumakhala munthu wake amadzipusitsa choncho namapusitsana onse kuti amakhala anthu a mulungu mukutero pamene mawu a mulungu akuonekera poyera yapapa kunena kuti ndi okhaokhawo amene amapulumutsidwa ndi okhaokhawo amene ayandikira kwa mulungu mwa iye kutanthauza kuti amachita kuwakoka kuti ayandikire kwa iyeyo amenewowo na amene ali yesu asembe wawo To come by him is to come by his authority alone. In other words, he is the one that draws those that come to God by him.
akamanena kuti kudza kwa iye kubwera kwa iye akutanthauza kuti umapita mwa chifuniro chake mwa kufuna kwake ndi mphamvu yake imene imakukoka kuti upite kwa iyeyo ukachite chokomera iyeyo
To come by him is to come by his power alone, because scripture says no man can come unless it be given him of the Father.
Mm. ni chifukwa chake ndimemeyo akamanena kuti iwo akuyandikira kwa mulungu akutanthauza kuti timapita kwa mulungu ndiyeyo mochitokokedwa ndiyeyo chifukwa mawu a mulungu amanena kuti kulibe amene adzadza kwa ine ngati sikudapatsidwa atate To come by him is to come by his will alone. It's not God waiting for you to will or me to will. No. He makes his people willing in the day of his power.
akamati kudza kwa iye umadza mwa mphamvu yake ndi ulam- ndi ulamulire wake umene umakukoka sikuti mulungu amagwiritsa ntchito chifuno chako kuti akukoke ayi kapena kuti chifuno chake amakachiyika mwa iweyo kuti ine ndimfuna kukoka ndiye kugwiritsa ntchito mphamvu yako nakupatsa kale kufuna kwanga kuti ukokeke ayi maye amangokukoka kaya kufuna kasukufuna ndikusendeza kwa iyeyo ndi mmene mulungu amachitira ndi anthu ake To come by him is to come by his shed blood alone. Christ said that of all that the Father has given him, he should lose none. That blood was not shed in vain. He actually draws each one for whom he shed the blood.
choona nchakuti yesu khristu pamene amafa mwazi wake samafera wina aliyense amakakhetsera iwo atate adampatsa kuti awa- awafere ndifake mawu a mulungu yesu akulankhula kuti pakuti chodadi ndichiti konse kamene munandipatsa ine ndisatayiko ngakhale kamodzi kota kuti chipulumutso sichimatayika sichimaluzika kwa iwo amene mulungu adawasankha ndi kuwapulumutsa mu imfa ya yesu yesu adakafera ukhawo wosankhidwa To come by him is to come by his life and intercession for them. In other words, he ever lives. He didn't just die, he rose again, ascended on high. He ever lives, it says here in verse 25, to make intercession for them.
akamati kudza kwa iye kuyandikira kwa iye mwa iye mene akupitiriza kuti ali moyo wace chikhalire kuwapembedzera iwo kutanda kuti amene amadza kwa yesu ndiwo okhawokhawo amene mulungu adawasankha ndi kuwapatula ndipo amawapatsa chifuniro chake mulunguyo ndipo yesu amapembedzera anthu okhawo osati anthu onse ayi How different this message of Scripture compared to what people are hearing today that God has done all he can do, and now the rest is up to you. And you've got preachers begging people to come to a Jesus that do- in no way represents the Christ of Scripture.
kusiyana pakati pa uthenga wa m'baibulo ndi olalikira amasiku ano kwakuti uthenga umene anthu ambiri akuwulalikira amanena kuti yesu khristu adakafera wanthu koma tsopano zili ndi munthu kufuna kuti akupulumutse ndeno amamuonetsa yesu khristu monga wopemphapempha kuti akudikira mphamvu za munthu akudikira kusankha ndi kuyesetsa kwa munthu kumene atapange kuti chimene atapangecho chimeneyenso ana kuti e wakhoza wanisankha ndiye basi ndiyamboyenda nawe yesu ameneyo siwoona si yesu wa m'baibulo ndi yesu wa wanthu wopepuka amene alibe mphamvu mphamvu amadalira zimene ufunekwa yo munthu As the Spirit of God is pleased to reveal this Christ in the hearts of those for whom He paid the debt, their eyes are open to see that glorious high priest by whom we have acceptance with a holy God.
nkhani yakuti onse amene mulungu adawasankha amene yesu khristu adabwera kukawafera amene mzimu woyera adzawayitanira kwa yesu anthu a mtundu umene wowo mulungu adzatsekula maso awo kuti amuone yesu khristu ndi ulemerero wace ndiponso sadzadziona iwowo kufunikira kuna kulikonse koma adzalemekeza yesu ndi ulemerero wace Look how he's described in verse 26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens.
ndimaka 26 ikuti kuti mkulu wa ansembe wotere anatiene anatiyenera ife woyera mtima wopanda choyipa wosadetsedwa wosiyana ndi ochimwa wakukhala ira miyamba
So when it says here that he was such an high priest that became us, in other words, he had to identify with sinners in their need, and yet he had to be sinless before God the Father.
mawu onena kuti mkulu wa nsembe wotere anatiyenera ife mawu oti anatiyenera ife akutanthauza kuti ife monga anthu ochimwa iyeyo adabwera mthupi nafanana nafe mukuchimwa kwathu kuti akwanitse kutichotsera tchimo limene lidali ndi ifeyo See, this is the mystery of salvation in that we have in the Lord Jesus Christ a high priest that became us as us, in other words, and yet he had to be without sin, holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens.
nkhani yayikulu yakuti iyeyo monga mulungu woyera ndi wolungama adalowa m'malo mwathu natenga maonekedwe a uchimo koma iye asali wochimwa ndiyo linga yoti akachotse machimo athu ndi kupiritsa kwa iye kuti tikhale ndi mwayi wobweretsa chilolezo tsopano omakhalano mchimo wake mu nyumba yake kumene tikalemekeze iyeyo moyo wathu wonse
So this is how he differs from those of the Old Testament because they were sinners. They were there as representatives of sinners before God, but they themselves were sinners. That's why they died. But he became us in everything that we are. He was tempted in all things like as we are, yet without sin.
chimene tu chikutisiyanitsa apa nchakuti ansembe a mchipangano chakale adali wochimwa ndipo akalakwitsa abafa pamene yesu wansembe wamkulu adatenga maonekedwe athu a uchimo koma iyeyo adafa ndi kuuka kwa akufa ichi chi chitsimikizo choti yesu ndiye wansembe wamkulu amene ali nako kuthekera kokhako koyimira wanthu kuwapulumutsa ku machimo awo You see, there are those preachers today, particularly here in the United States, but whatever starts here ends up in the world, unfortunately. But they believe that when Christ came and identified with sinners, that he actually became a sinner in identifying with their sin. That's what they preach.
pali kuyimira mbiri kuno ku america ndikhulume kuti mwinaso kwanuko liliko limene limalalikira kuti yesu khristu adakhala wochimwa ncholinga choti apu- apulumutse ifeyo
And I'm telling you, those that preach this profess to be grace preachers. They believe that salvation's of God entirely, but they make Christ to be a sinner. They say that God could not have slain his son had were he not actually made a sinner. That's what they preach.
Mm. anthu amene oti amalalikira uthenga wa chisomo kunoko ku america kwanuko abwera olalikira mwa mtundu umenewowo kaya adabwera kale sindikudziwa amanena kuti kuba yesu khristu adakhala wochimwa ncholingalira kupulumutseni nuyo ndipo amanena kuti kukadakhala kuti yesu khristu sadachimwepo mulungu sakadamulola kuti afe pa mtanda chifukwa mulungu sakadapha mwana wake ndiye kufa kwa pa mtanda pacho nchizindikiro choti nayenso yesu adachimwa munthu akamupeza uthenga umene amalalikira ndi achisomonso kumalagula ayimikira kuti afika kumene koko ndi uthenga wa chinyengo siwoona
But the contrast is clear here in Scripture in verse 27. Because he is who he is, it says, who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the sins of the peoples. So he was different. He did not have to offer up any offering for his own sin, he had none.
komatu pano pali kusiyanitsa ndi yesu amene ali wansembe yekhayo wolungama ndi maka 27 amene akuti amene alibe chifukwa chakupereka nsembe tsiku ndi tsiku monga akulu a nsembe amaperekera mchipangano chakale chifukwa adali wochimwa yoyambira chifukwa cha zoyipa za iwo eni inayi chifukwa cha zoyipa za wanthu pakuti ichi adachita kamodzi kwatha podzipereka yekha
Notice the contrast between him and the priests of the Old Testament and his sacrifice and that of the sacrifices of the Old Testament. There's a contrast.
mutati muone pali kusiyana kwakukulu pakati pa nsembe a mchipangano chakale ndi nsembe zawo zimene amazipereka mchipangano chakale posiyanitsa yesu khristu ndi nsembe imene yesu khristu adapereka
They had to make many sacrifices and could never, ever stop because it could not put away sin. But it says here in verse 27 this he did once when he offered up himself. So he's not only the high priest, he is the sacrifice.
njeno kusiyana kwake nkwakuti wansembe akale a mchipangano chakale amayamba akapereka nsembe ya machimo awo ya- ayiwo eni kutanthauza kuti anali anthu oti amachimwa pamene yesu khristu adapereka kamodzi kwatha kutanthauza kuti choyambirira yesuyo ndiye nsembe yoona mtima yolungama yeyonso ndiye wansembe oona ndiye zidachitika kamodzi sizidachitikenso kutsimikiza ungwiro ndi kulungama kwa yesu khristu posiyanitsa ndi ansembe a mchipangano chakale And so verse 28 concludes For the law maketh men high priests which have infirmity. Everything in the Old Testament, by way of type and picture, had weakness.
ndifa achati kamapita kumapeto kwa ndimeyo tsopano ndima aka 28 kuti pakuti chilamulo chimayika akulu ansembe ake okhala nacho chofoka chifoko kunena kuti kwa nsembe aliyense amene adali mchipangano chakale nsembe zonse zimene zinaperekedwa mchipangano chakale zidali zofoka zidali ndi mavuto ndipoke zidalephera kuwapulumutsa anthu ku machimo awo That's why when we go back and read the law, we not only see the infirmities of those that God raised up to serve as these types, but we especially see our own infirmities because we know that were we under the law, there would be no salvation.
ndifa cha tidabwera ku chipangano chakale kuti tipite ku chilamulo anthu onse amene adali mchipangano chakale amene mkhozo watcha azitumikamo mukaona zosovasawo zimene adapezeka nazo zola kukundikizo kuona kuti chilamulo chidamlephera kupulumutsa ndi kumyeretsa munthu kuti asakhale mchofooka ndipo tikamaona zimenezo mpaenenso timadzionanso ifeyo kuti ndi chilamulo chija chimatitsutsa kuti tili nazo zofooka zimene sitingakwanisenso kuima pamaso pa mulungu ndipo ngati tayima tangoyima chifukwa ti mulungu na amene wapanga kuti tiyime
Here's the glorious hope of those for whom God established his Son, the Lord Jesus Christ, as his high priest.
komatu pano pali chiyembekezo choposa chimene chaperekedwa kwa iwo amene mulungu adawasankha ndi kuwadziwiratu koma mwa yesu khristu
It says there in verse 28 But the word of the oath, that's God's word concerning his Son, which was since the law, It says, maketh the Son, who is consecrated forevermore. Everything points to his Son.
ndifakati makatwetteiti koma peteroyi kuti koma mawu alumbiro olo mawu amene mulungu adalankhulawo amene anayi anafika chitapita chilamulo chilamulo chapita chatha ayika mwana adampanga yesu kukhala mwana woyesedwa wopanda chilema ku nthawi zonse How do you know? How do you recognize those for whom Christ is their high priest? They give him all the glory. They have none in themselves. All the glory belongs unto him.
mungadziwe bwanji amene yesu khristu adawasankha kuti ndi iwowa mungawadziwe bwanji mumawadziwa chifukwa nthawi zonse samauza mumapereka ulemu ndi matamando kwa yesu khristu yekha ndipo ndi yekhayo oyenera ulemu basi Those that the Spirit of God has drawn to Christ by his grace, they look to the Lord Jesus Christ alone as their high priest, their intercessor, their sacrifice, their hope before a holy God.
onse amene mulungu adawasankha ndi kuwatanira yesu kuti awafere nthawi zonse sadzakhala nchoyima nacho kuti akaone kuti ndi ichi chimene mulungu wachita cha- chapangitsa kuti mulungu awala koma nthawi zonse adzapereka ulemu ndi matamando kwa yesu amene ali chiwombolo chawo amene ali nsembe yawo amene ali mlowa malo wa iwowo amene ali chida chilichonse chawo
May the Lord bless this word to the glory and honor of his Son.
mulungu kuti awa iye kukhale ulemu ndi matamando ake chifukwa cha uthenga wabwino umene ukuonekera apa Amen. I'll turn it back to you.
to god be all the glory because he's the only one worthy to be blessed. And uh, who sing the song that brings glory and honor to his son alone, how great thou art.
Mm.
Timba nyimbo pamene tikutseka yachichewa tikayilumikiza ndi ya chizungu. Nyimbo nambala 83 mu chizungu idalumikizika ndi yachichewa nambala 15 bwe tikayamba ndi 15 mchichewa tikangoyidumphira kupita ku chizungu chake nambala 83 tingosunga posepo tiyambira nambala 15 mchichewa oye wanga chitosoaakalani yeyesiso Thank you. Simu wanga kuimbira Mulungu jeno wangu lokoloto simu wanga uimbira Mulungu Tino amto lokulu tu ungala ku la la pena ku no ni la ku ku Sikawona opeano mupesi penamuka wanga kuyimbira nongo ino wangu lokono Simu wanga uyimbira nungu inu wako luku oluwala kwa emerero ndisikwaza
Tata wakaungana ndinondorira ndintima wakuseka uye muna ndidetseramo uyu wanga uyimbira nomuno ndindu wangu lokoloto zimu wanga uyimbira nomuno tinu wangu mukabwera ambuye ndimikanapo kutsaita nakwatiwiwanu kachimwemwe itakakhala nanu mbuye nditsa kwanilitsidwa Timu wako uyimbira ndongo Timu wako loko Timu wako uyimbira ndongo Timu wako Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the work thy hand hath made. I see thee star, I hear the mighty thunder. Thy battle up, the university square. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, thou When to the womb and forest the grass I water and hear the birds sing sweetly in trees. When I look down from lofty mountain ladder and hear the brook and feel the gentle breeze. Then sings my song, my Savior, how great thou art, how great thou art. Thou sings my song, my Savior, for thee. How great thou art, thou art. And when I think that God his son knows me, sent him to die, ask us but take it easy. That only God, my pardon granted me. He prayed and died, until all then sings my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shout of acclamation and take me home. While joy shall fill my heart, Then shall I bow humble adoration and then proclaim my God how great thou art. Then sings my soul, my Savior, Lord, thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, Lord, thee. How great thou art, how great thou art. Thou my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Then sings my soul, for now may my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Yes, then sings my soul, How great thou art. Brother Ken, look to God in prayer as we are closing the service of this week.
Gracious Father, thank you for these moments in your word, how needful they are for us. And I thank you for the revelation of your Son in our hearts, that this is not just some head knowledge that you give, but truly reveal in our hearts through your word Him who is that word, and of whom that word of oath was declared, This is my beloved Son in whom I'm well pleased. And that in Him we have that high priest whereby we come unto you and uh, is able to save to the uttermost those that come to you by him. I pray for these dear brethren, for these dear men that you've raised up to preach the gospel there in Malawi. Lord, you know those that are yours, and uh, ours is simply to exalt your Son every time we preach and believe and know that you will draw those for whom Christ has paid the debt to yourself. And so I commend them to you. I pray for us here in the United States as it's the beginning of our day here, and we will soon be gathering once again with those that you're pleased to gather for worship. Pray for your blessing as the word goes forth. And thank you for the sweet fellowship that we enjoy in, through, and by your Son, the Lord Jesus Christ alone, in whose name I pray. Amen.
Amen.